muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi radiyo ijwi rya amerika nk'uko mubizi ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni mudusange kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri hano muri studio ya gatanu ndi kumwe na frederic nkundikije mu kanya arabagezaho amakuru yo hirya no hino ku isi mbere y'uko tujya mu biyaga bigari ariko rero mwari mumaze iminsi mutamwumva yari muri kakonje fred uraho neza kakonje kagenze neza uraho thomas gakonje kagenze neza nk'uko babivuga karyoshye ntigahora mu itama niko bimera karibu rero urakaza neza inshuti zacu rero duhere ku ngingo z'ingenzi ubufaransa bwasubukuye ubutwererane n'u Burundi naho mu rwanda ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party rirasaba ko amwe mu mategeko agenga amatora y'inzego z'ibanze ahindurwa ntabwo ari ibanga abo bose batorwa bahinduka ba perezida y'ishyaka riri ku butegetsi fpr inkotanyi ugasanga rero n'umwe yatuwe n'abaturage bose ku mudugudu ariko nyuma ye hagahinduka chairman
uyu rero ni perezida cyangwa se umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda fred habineza avuga ku bikwiye guhinduka mu itegeko rigenga amatora y'inzego z'ibanze mu makuru yo hirya no hino ku isi minisitiri w'imari wa kenya henry rotish yatawe muri yombi kubera ibirego bya ruswa naho leta ya irani iratangaza ko yataye muri yombi abanyamerika cumi na barindwi ibarega ibyaha byo kuneka mugume rero ku maradiyo yanyu ariko nimujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mukurikire aya makuru tugiye kubagezaho nk'uko rero nabibabwiye frederic nkundikije agiye kubagezaho amakuru yo hirya no hino ku isi mbere y'uko tujya mu biyaga bigari fred umwanya ni uwawe urakoze thomas amakuru tuyatangurire mu gihugu cya somaliya aho ibibombe byatezwe mu modoka n'intagondwa zo mu murwi wa kisilamu ku murwa mukuru mugadishu byahitanye abantu bashika cumi nk'uko amakuru atangazwa n'igipolisi abivuga abandi bantu bashika cumi na batanu bakomeretse kandi mu gihe iyo modoka yatezwemo ibibombe hafi ikirindiro gica ko abantu benshi yaturitswa n'abantu bari kure ivyo bibombe vyumvikanye mu gisara cose ca Mogadisho kandi vyaturikijwe vyaturikijwe mu gitondo igihe abantu bariko baja ku kazi abandi nabo bariko baja mu rugendo imaka mu gihugu ca Arabia Saudite mu gisabisho benshi mu bakomerekejwe n'ivyo bibombe barababaye cane nk'uko vyatangajwe n'abavyiboneye umushikiranganji hajejwe amagara y'abantu mu gihugu ca Kongo Oli Ilunga yatanze imihoho uyu munsi kuwa mbere mu ntumbero yo kwiyamiriza ingingo yafashwe na perezida yo gushira mu minwe ya perezidanse utwigoro two kurwanya ikiza ca Ebola Ilunga yaramaze imyaka ibiri ari umushikiranganji hajejwe amagara y'abantu yavuze ko atanze imihoho inyuma yaho perezida Felix Tshisekedi atangarije ku munsi wa gatandatu ko ari we agiye uh, gufata mu minwe utwigoro twose two gutuza ikiza ca Ebola kimaze kiringo c'umwaka cadutse mu buseruko bwa Kongo kandi kimaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga igihumbi n'amajana atandatu Tshisekedi yaragenye kandi Dr Jean Jacques Muyembe mu mabanga yo kurongora umurwi w'igihugu ujejwe kurwanya ikiza ca Ebola mu ikete ryo gutanga imihoho yanditse Irunga yavuze ko ababajwe n'ukuntu atashoboye gukorana na perezida hamwe n'umushikiranganji wa mbere mu twigoro two kurwanya ikiza ca Ebola muri muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika umukuru w'urwego rujejwe gutohoza ivyaha mu gihugu ca kenya yatangaje ko umushikiranganji yajejwe ikigega yahagaritswe kubera ivyaha vya ruswa n'ibiturire agirizwa ivyo vyaha vyerekeye isosiyete yahaye uburenganzira bwo kubaka ingomero z'umuyagankuba mu burengero bw'igihugu ca kenya george kinoti uyu munsi kwa mbere yatangaje ko umushikiranganji yajejwe ikigega henry rotich yabanje gusambishwa imbere y'uko acirwa urubanza muri sentare umushikizamanza mukuru na ordine haji yagirije Rotishe hamwe n'abandi bakozi ba leta mirongo ibiri n'indwi ko bahaye isosiyete yo mu gihugu c'Ubutaliyano CMC di Ravenna amakontra mu buryo buteye kubiri n'amategeko haji yavuze ko amategeko agenga amakontra nk'ayo yose yahunyanzwe mu ntumbero yo korohereza iyo sosiyete yo mu gihugu c'Ubutaliyano ngo naho yariko irahomba muri ico gihugu haji yavuze ko igitiri c'amafaranga yo kubaka izo ngomero zibiri cadugijwe ko amadolari ashika miliyoni ijana na mirongo itandatu na zine n'ibihumbi amajana atanu igihugu ca Irani gisa n'ikibandanya gutera uhagarara hamwe no gusotora ibihugu vyo mu rengero inyuma yaho uyu munsi kuwa mbere gitangarije ko cafashe abanyamerika cumi n'indwi bajejwe gusuma urusaku n'iperereza kikanacira bamwe muri bo urubanza rwo kwicwa ibirego leta z'ubumwe za amerika zihakana amakuru yatangajwe n'ubushikiranganji bw'igihugu ca Irani bujejwe iperereza avuga ko abo banyamerika bafashwe mu mwaka uheze bari bamaze igihe batorokanye amakuru yerekeye ibibanza bikomakomeye birimwo ibibanza vya gisirikare hamwe n'amahinguriro y'ibigwanisho ruhonyanganda amakuru bavuga ko yaragenewe ibiro by'inyamiramabi za leta z'ubumwe za amerika seya perezida wa leta zunze amerika donald trump uyu munsi kwa mbere yanditse kuri twitter avuga ko ayo makuru y'igihugu ca irani y'abanyamerika bafashwe ari amakuru y'ibinyoma
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ku rubuga rwacu rwa interineti naho muhakurikira amakuru ni radiyo yacu vewa akadomo kamu fred rero ube hafi mu kanya uraza kutubwira nanone muri make ayo makuru atugejejeho ubufaransa bwasubukuye ubutwererane n'uburundi umubano w'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi wari warahagaze kubera impagarara za politiki zabaye mu burundi guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu iyi nkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu venuste nshimiyimana uri mu biro by'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza ubwo butwererane butaziguye hagati y'ubufaransa n'uburundi bwatangiye mu ntangiriro z'uyu mwaka icyo cyemezo cyafashwe nyuma y'uruzinduko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburundi ezekiel nibigira yagiriye mu bufaransa mu mpera z'ukwezi kwa cumi umwaka ushize byatangajwe na ambasaderi w'ubufaransa i burundi laurent lahouche ku itariki ya cumi na kane z'uku kwezi ku munsi mukuru w'ubufaransa la france a tendu la main aux autorités burundaises ubufaransa bwifuje ko ubutwererane bwakomeza maze uruzinduko minisitiri w'ububanyi n'amahanga ezekiel yagiriye pari mu mpera z'ukwezi kwa cumi umwaka ushize rusozwa n'isubukurwa buhoro buhoro ry'ubutwererane mu rwego rwa gisirikare n'urw'uburezi aho ubufaransa bwifuje gushyira ingufu zihamye tubinyujije muri gahunda ya twige neza yateguwe n'ishami ry'ubufaransa ryita ku iterambere mise en œuvre par l'agence française de développement impamvu ni uko ubufaransa busanga aribwo buryo bwiza bwatuma ubutegetsi bw'uburundi budohora bukaba bwakumva amajwi y'abatavuga rumwe nabwo abitangaza ambasaderi de la huse w'ubufaransa yavuze ko ubwo butwererane buzibanda ku gisirikare no ku burezi
muri iki gitondo hamwe na minisitiri w'imari n'umuyobozi w'ishami ry'ubufaransa ryita ku iterambere mu karere yashyize umukono ku nyandiko y'itangwa ry'igice cya mbere cy'inkunga ingana na miliyoni makumyabiri n'eshanu z'amadolari avuye mu kigega mpuzamahanga gitsura uburezi na miliyoni eshanu z'amadolari zitanzwe n'ishami ry'ubufaransa ryita ku iterambere iri shami kandi rizagenzura ikoreshwa neza ry'izindi miliyoni makumyabiri z'amadolari zitangwa n'ikigega mpuzamahanga yose hamwe azaba ari miliyoni mirongo itanu ni ukuvuga miliyari ijana z'amafaranga y'amarundi
ku byerekeye igisirikare inkunga izatangwa mu kwigisha abasirikare bakuru bazajya bajyanwa kwiga mu bufaransa cyangwa se mu bihugu nka gabon na senegal aho ubufaransa bufite ibigo bihuguriramo abasirikare nibutse ko ibihano umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi wafatiye uburundi bikiriho ariko rero ubufaransa bwiyemeje kubirengaho busubukura ubutwererane butaziguye twavuganye n'umwe mu bavugizi b'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'u burayi ndetse turamwandikira ariko ntiyagira icyo adutangariza venuste nshimimana y'ijwi ry'amerika londres
venuste nshimiyimana urakoze noneho tujye mu rwanda aho urubanza rwa liyotona joel mutabazi na bagenzi be rwakomeje uyu munsi mu rukiko rw'ubujurire i kigali mu rwanda urukiko rwumvise imyanzuro ya nyuma y'abantu barindwi bareganwa nawe rero ku byaha bashinjwa byo gushaka guhirika ubutegetsi barabyemeye byose naho liyotona mutabazi arabihakana eric bagira ubusa yakurikiranye iburanisha ijambo rya nyuma muri rubanza ruregwamo liyotona joel mutabazi na bagenzi be ryahereye kuri demo binosa karisa nawe wahoze mu itsinda ry'abarinda perezida w'u rwanda paul kagame yabanje ariko kongera gushinja yivuye inyuma liyotona mutabazi ko yari amuziho imbunda yari yaribye mu gisirikare cy'u rwanda mbere yo guhungira uganda yavuze ko iyo mbunda liyetona mutabazi yayikoresheje mu kurasa icumbi rye muri uganda agamije kubona sitati y'ubuhunzi uyu wakoranaga na liyetona mutabazi mu mutwe w'abarinda umukuru w'u rwanda paul kagame yavuze ko liyetona mutabazi yamugejejeho igitekerezo cy'umugambi wo guturitsa ubwato bwa perezida kagame mu kiyaga cya muhazi aravuga ko yamenye uwo mugambi ntatangira amakuru ku gihe mu nzego z'umutekano z'u rwanda Private Kalisa yemeye ibyaha byose aregwa aricuza bisabira imbabazi mu gihe ku rwego rwa mbere yari yarinangiye yari yarakatiwe imyaka makumyabiri n'itanu y'igifungo none we n'ubwunganizi barasaba ko urukiko rwamurekura hakarebwa igihano amaze mu buroko imbere y'urukiko yavuze ko imyiregure ya liyetona mutabaza akora icyo yita gusisibiranya urukiko maze avuga ko yitandukanije nawe urukiko rwamwibukije ko yavuze ko ubukene aribwo bwamuteye gukora ibyaha kandi ko n'iyo rwamurekura utazamukuraho ubwo bukene mu mpuzankano y'icyatsi karisa yatambutse apfukama imbere y'inteko iburanisha amanika amaboko asaba imbabazi ku byaha aregwa inshinga guca inkoni izamba yiganje mu rukiko kubarirwa hafi ya bose basaba imbabazi no kugabanyirizwa ibihano bwana jean marie vianney ngabonziza nawe yemera ko yari akuriye ihuriro nyarwanda rnc muri uganda uyu wari warakatiwe imyaka cumi n'itanu y'igifungo nawe yashinje liyetona mutabazi ko abifashijwemo na demobe karisa bahaye mutabaza amakarita y'ubunyamuryango ya rnc imwe ikaba iy'izindi akazikwirakwiza mu bandi ngabonziza nawe amanitse amaboko imbere y'inteko iburanisha yasabiye imbabazi ibyaha byose aregwa yasabye imbabazi abanyarwanda muri rusange umukuru w'u rwanda paul kagame urubyiruko avuga ko yashoye mu byaha n'abandi byagizeho ingaruka uko babaga batangiye kuvuga kuri liyetona mutabazi niko yahitaga ahaguruka mu mwanya yabaga yicayemo akicara ku ntebe y'imbere akandika ibyo bavuga yarangiza agasanga ubwunganizi muri icyo gihe liyetona mutabazi uzwi nka toburende yakunze kumvikana yitsa imitima mu rukiko undi wakoresheje imvugo yuje amarangamutima mu ijambo rye rya nyuma muri rubanza ni bwana baritazari imana iriho mu kwemera ibyaha kwa kanicuza yagize ati urukiko rwaca inkoni izamba rukambera ababyeyi aho nabaye ikigwari narahamenye muri rusange abaregwa barindwi mu icyenda basaba kugabanyirizwa ibihano ibihano byabo byari hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu kugeza ku myaka icumi y'igifungo barasaba kurekurwa urukiko rukaca inkoni izamba rukabara igihe bamaze muri gereza gikabakaba imyaka itandatu umushinjacyaha kapiteni faustin nzakamwita yabwiye urukiko rw'ubujurire ko kwicuza ibyaha kw'abaregwa ari igikorwa gihambaye cyatuma bagabanyirizwa ibihano avuga kuri buri umwe kapiteni nzakamwita yabwiye urukiko ko nubwo demobe karisi ibyaha yakoze biremereye nta cyabuza urukiko gusuzuma ukwemera icyaha no kwicuza kwe byavuze kandi ko by'umwihariko ngabo nziza yafashije urukiko mu nzego zose mu myiregurire ku buryo ahubwo ngo asanga hari byinshi yagombye kuba yarakurikiranyweho nawe aramusabira ko mu bushishozi bw'urukiko nta cyatuma adasubizwa mu muryango nyarwanda gusa yavuze ko abarimo peraji nizeyimana numva yabo shadrake n'abandi asanga ibihano byo gufunga imyaka icumi byaha muko biri liyetona juweri mutabazi wagombaga gusoreza abandi mu ijambo rye rya nyuma siko byagenze mu mpuzankano za gisirikare n'amadarubindi mu maso afite agacupa k'amazi ari kumwe n'abamwunganira mu ijwi ryo hasi uyu ufatwa nka kizigenza w'iri tsinda yavuze ko afite ikibazo cy'ubuzima atameze neza yongeyeho ko mu byo abo bareganwa bamushinja asanga hari ibishya byajemo bityo agasaba umwanya uhagije akabona kubyireguraho gusa yumvikanye abikoma ko ari ibikoresho by'umushinjacyaha mu kumuzirikaho ibyaha yagize ati bakoranye n'ubushinjacyaha ngo bakore ibyo bakoze baranabizi n'ibihembo bazahabwa ko bazafungurwa ngasigara mfunze yavuze ko ajya abiganiraho nabo bafunganywe bakamwemerera ko baje bagamije kumushinja kandi ko n'ubushinjacyaha bubimwemerera ubushinjacyaha bwavuze ko nubwo mutabazi arwaye bitari bumubuze gufata umwanya muto ngo atange imyanzuro ya nyuma y'urubanza gusa mu magambo yabwo kugira ngo atazitwaza ko yaburanye ku gitutu cy'urukiko bwamusabiye ikindi gihe eho bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
Eric bagira ubusa urakoze noneho duha ijambo Asumta Kaboyi kuri iyi nkuru y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party ryari mu nama nkuru kongere yaryo muri weekend ishize kongere yasabye ko amwe mu mategeko agenga amatora y'inzego z'ibanze ahindurwa mugenzi wacu rero Asumta Kaboyi umwanya ni uwawe umuyobozi w'ishyaka Green Party Frank Habineza yabwira Ijwi rya Amerika ko abanyamuryango b'ishyaka rya Green Party basanga hari bimwe bigomba guhinduka mu itegeko rigenga amatora cyane cyane ay'inzego z'ibanze itegeko rigenga amatora y'inzego z'ibanze kubera ko ubu rivuga ko abantu biyamamaza ku giti cyabo ariko ibitangaza ni uko iyo bamaze gutorwa uwatoweho kuba nka meya iyo yiyamamaje nta shyaka yavuze ahinduka perezida w'ishyaka ku rwego rw'akarere ndetse bikaba bityo no ku rwego rw'umurenge ntabwo ari ibanga abo bose batorwa bahinduka ba perezida y'amashyaka n'ishyaka riri ku butegetsi fpr inkotanyi ari- ugasanga rero n'umuntu yatowe n'abaturage bose ku mudugudu ariko nyuma ye hagahinduka chairman wo- w'umuryango fpr inkotanyi ku mudugudu ku kagari ku murenge ku rwego rw'akarere ndetse n'abandi bashyirwaho na, na guverinoma nka ba guverineri nabo ugasanga abaguverineri bose b'intara uretse umwe gusa w'umusirikare nabo bose bahinduka ba chairman ba- b'umuryango fpr inkotanyi ku rwego rw'intara by'ukuri tugasanga ibi bintu bi- bishobora kuba bibangamiye demokarasi kubera ko batowe nk'abaturage basanzwe icyo twifuza twebwe ni uko amashyaka yakwemererwa akiyamamaza ku rwego inzego z'ibanze umuyobozi wa Green Party avuga ko basanze hagiye gushira umwaka batorewe kujya mu nteko ishinga amategeko ariko kugeza ubu hari indi myanya bemererwa n'itegeko nshinga batarabona aba- abagomba kujya muri guverinoma no mu nzego za leta zose bava mu ya mitwe ya politiki yagaruwe mu nteko bitewe n'imi- n'imyanya ifite ni ukuvuga ngo icyo kintu twabonye ubu mwaka ugiye gushira ah, kitarashyirwa mu bikorwa nacyo turifuza yuko nacyo cyakubahirizwa murende magambo murifuza ko ishyaka ryanyu ryajya- ryahagararirwa muri guverinoma niko bimeze rwose kubera ko biteganyije n'itegeko nshinga byagiyeho mu bya biganiro byabereye mu nama zabaye mu rugwiro muri za cyenda na gatanu cyenda na karindwi usanga icyo bafa kenshi cyane bafa iriya myanya izo ntebe zo bafa nyine bavuga ati habeho uburyo bwo gusaranganya ubu butegetsi ni nako byanditse mu itegeko nshinga gusaranganya ubutegetsi kugira ngo abantu be kuzajya bafite ibyo ahubwo tu- turebe ibintu twakorera igihugu kugira ngo turwanire iyo myanya kuvuga ngo bibabe ari byiza ko itegeko ryubahirizwa kubera ko ibyo n'ubundi uzasanga bitubahirijwe eh, wa musingi wo kubaka igihugu kirambye demokarasi irambye amahoro arambye bi- bishobora kuta- kuta- bishobora kutazagerwaho neza ingingo ya mirongo itandatu na kabiri y'itegeko nshinga ivuga ko abagize guverinoma batoranywa mu mitwe ya politiki hakurikijwe imyanya yabo mu mutwe w'abadepite icyakora umutwe wa politiki wabonye amajwi menshi mu matora y'abadepite ntushobora kurenza mirongo itanu ku ijana by'abagize guverinoma ikindi bifuza ko cyavugururwa ni uko amafaranga ahabwa amashyaka yatanze umukandida mu matora yazajya atangwa mbere agafasha abakandida mu bikorwa byo kwiyamamaza aho gutangwa nyuma y'amatora nabwo agahabwa abagize nibura atanu ku ijana by'amajwi ku bigendanye n'amafaranga atangwa nk'inkunga ituruka hanze y'igihugu iri shyaka risaba leta y'u rwanda ko yakomorera imitwe ya politiki kuba yabona impano ziturutse hanze na kiriya kintu kibuzwa yuko imitwe ya politiki itemerewe kubona amafaranga avuye hanze turumva nacyo cyakubye kikaganirwaho kuko nk'igihugu nka repubulika kibona amafaranga avuye hanze avuye mu baterankunga za banki mondiyale za afurika development bank n'ahandi hose no mu bihugu bitandukanye kandi tubona ko igihugu nta muntu wigeze ugisuzugura cyangwa se ukibangamira kubera ko cyabonye izo nkunga tubona imitwe ya politiki nayo iyabonye ika- ikayafasha mu gukora ibikorwa by'iterambere mu gihugu byaba ari byiza ahubwo hakabaho za kondisiyo zashyirwaho tuvuge hakabaho kugenzura ga- ziga- amatora ya politiki agatanga raporo ariko igakumirwa kuko hari ibigo mpuzamahanga byinshi cyane bishyigikiye demokarasi zishobora kuba zifuza gutanga ayo mafaranga ariko ntabwo byemewe mu rwanda ishyaka rya Green Party irasaba ko itegeko rigenga amatora mu Rwanda ryahinduka mu gihe u Rwanda rwiteguye amatora y'abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena Green Party ivuga ko muri aya matora y'abagize Sena hari hakwiye ko imyanya ine igenerwa ihuriro ry'imitwe ya politike nayo uburyo itangwamo bikwiye guhinduka amatora y'abasenateri big- ibigaragara mu mitwe ya politike ni ba bandi bane gusa bava mu mutwe mu ihuriro ry'inyunganabitekerezo y'imitwe ya politike aho kandi itegeko rigena n'imitwe ya politike riteganya yuko ni- n'iyo huriro n'imitwe ya politike yuko abantu bashobora kujya muri iyo- muri iyo mitwe ya politike muri iyo huriro cyangwa kutarijyamo ko yaravuguwe ni ukuvuga ngo kujyamo ku bushake so bivuze yuko imitwe ya politiki ikumiriwe ni ukuvuga ngo imitwe ya politiki yaba itari muri iryo huriro ntishobora gutanga umukandida ku mwanya wa sena kandi itegeko ryemerera yuko ayo mitwe ya politiki ishobora kujyamo muri iryo huriro cyangwa se ntigiyemo bivuga yuko aho iri tegeko ribangamiye byagombye kuba openi n'imitwe ya politiki ikaba yakwemera kwiyamamaza ishaka kujya mu- mu- muri sena ikaba yajyamo itari ngombwa ko iciye mu ihuriro kugeza ubu mu Rwanda habarirwa imitwe ya politike cumi n'umwe kandi yose yibumbiye mu ihuriro ariko itegeko ryemera ko umutwe wa politiki utifuza kuba mu ihuriro ko nawo wemewe gukora nubwo utaba uri muri iryo huriro Green Party ikaba isanga nyuma y'inzira nyinshi yagiye inyuzamo ibitekerezo byabo ngo bigere kuri perezida wa repubulika batizera ko izi nzira zakoze iri shyaka rikaba ryafashe gahunda yo kwandikira umukuru w'igihugu Assumpta Kaboye ijwi ry'Amerika i Kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
uyu munsi ikigo giteza imbere abashoramari mu karere k'ibiyaga bigari cde cyangwa se center for development and enterprises great lakes mu cyongereza cyakoresheje ikiganiro mu murwa mukuru w'ubukungu w'uburundi bujumbura nyuma y'amezi arindwi arenga kimaze cyiga uburyo bwo gutangiza amashyirahamwe mato mato mu mugambi wiswe birashoboka cde isanga ibigo bigomba korohereza abashoramari baciriritse bitarasobanukirwa uruhare rwabo mu iterambere ry'igihugu ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wirika neza uri mu biro by'ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya
isekeza birashoboka ryatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani aimable manu yakize arongoye ikigo central for development and enterprises great lakes di mu mfunyafunyo y'icongereza asigura ko uwo mugambi uzogira intererano itari nto mu iterambere ry'igihugu bwana manu yakiza adondagura bimwe mu vy'ikigarongoye kimaze kuzana nk'impinduka na cane cane mu bijanye no kwandikisha amashirahamwe y'abikorera utwabo mato mato hariho igabanurwa ry'amahera ryabaye rikozwe n'ikigo kijejwe korohereza abanyabitaye bato bato iminsi yagabanutse ibya ibisabwa byagabanutse bitari bikeya twagera iryo sekeza rero rirafise uruhara ntangire mu iterambere ry'igihugu rikiriko aho tugerageza kuganira n'ivyo bigo twerekana inyinshi y'ibibazo bihari kandi tukaba dufise ibyizigiro y'uko ndetse n'ikigo bebere no munsi cyo kirabyumva kandi kiriko kiratera n'intambwe idasanzwe kugira ngo habeho igabanurwa ry'ibisabwa ivyo bisabwa mani yakiza asanga vyari bikwiye kuba bike cane kugira ngo amashirahamwe mato mato yoroherezwe kurusha narigi ikibanza cayo mu iterambere ry'igihugu gihambaye uruhara bw'amashirahamwe mato mato ni kirumara mu burundi kuko baratanga akazi baratuma habaho igendagenda ry'amafaranga riratuma bafasha mu iterambere mu buryo bwo kubaka amashuri kubaka ibitaro gufasha abatishoboye gufasha urwaruka uno munsi ruriko rurasaba akazi muri leta leta ikaba atakazi ifise uno munsi aya amashirahamwe mato mato ariko aratanga akazi arafise ikibanza gikomeye cyane uruhara rwacu rero kugira ngo ayo mashirahamwe mato mato agere kwihangira abayihereje ni ukugerageza ubwa mbere na mbere kubafasha gutahura ineza yo gukorera amategeko ni ukubafasha kandi kubegereza abajejwe kubatunganiriza no kuvuga ivyo bigo kugira ngo batahure nabo nyene uruhara rwabo mu iterambere ry'igihugu ikindi naco ni umugambi nyene irisekeza birashoboka hari umugambi wo kubafasha mu nyigisho kugira ngo bamenye koko ubuhinga n'ubukerebutsi kugira ngo amashirahamwe yabo agere kwihangira bayihereje kugira ashike kuri iryo hangiro hari ivyo ikigo sidi kiriko kiraterera kumvisha abanyabitaye bato bato no munsi bakora inyuma amategeko icyiza cyo gukorera amategeko kuko umuntu akorera amategeko arahiganwa n'abandi arakora yidegemvya arashika no ku bintu bitari bike ikindi gikorwa dukora ni guhuza abanyabitaye bato bato bakiriko bakorera inyuma y'amategeko bagahura n'abajeje kubatunganiriza nk'ibigo bijeje kuborohereza kugira ngo baganire ibibazo na biriya bituma bava muri ivyo vyo gukorera inyuma y'amategeko kugira ngo bakore bisunga amategeko mu mpande zose rero harabaho ibiganiro bituma umwe wese amenya uruhara rwiwe kugira ngo iterambere ry'igihugu rigende ritera imbere mu kiringo cy'amezi ndwarenga ikigo sidi kimaze kiriko kigira ivyigwa mu Burundi ubukirongoye yemeza ko imwe mu ntambamyi nyamukuru amashirahamwe mato mato afise ari uko ibigo bijejwe kuyorohereza bitaratahura uruhara rw'abagwiza tunga bato bato mu iterambere ry'igihugu bigatuma basabwa amafaranga menshi n'ibindi vyankenerwa imbere yo kwemererwa gushinga ishirahamwe ivyo navyo bikaba bibavuna Eroje Urika neza ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu ndabona tugenda tugana ku musozo w'aya makuru mu kanya nyuma y'aka kaziki frederic nkundikije arababwira muri make amakuru yabagejejeho
mu makuru twabashikije mu kanya twabwiye ko ibibombe byatezwe mu modoka n'intagondwa zo mu murwi wa kisilamu ku murwa mukuru w'igihugu cya somaliya mugadishu byahitanye abantu bashika cumi nk'uko amakuru atangazwa n'igipolisi abivuga abandi bantu bashika cumi na batanu bakomeretse kandi igihe iyo modoka yatezwemo ibibombe hafi kirindiro bwica ko abantu benshi yaturitswa n'abantu bari kuri ivyo bibombe vyumvikanye mu gisagara cose ca mugadishu vyaturikijwe mu gitondo igihe abantu bariko baja ku kazi abandi nabo bariko baja mu rugendo imaka mu gihugu ca Arabie Saoudite mu gisabisho twabwiye kandi ko umushikanje ajejwe amagara y'abantu mu gihugu ca Congo Hori Ilunga yatanze imihoho uyu munsi kuwa mbere mu ntumbero yo kwiyamiriza ingingo yafashwe na perezida yo gushira mu minwe ya perezidanse utwigoro two kurwanya ikiza ca Ebola Ilunga yaramaze imyaka ibiri ari umushikanje ajejwe amagara y'abantu yavuze ko atanze imihoho nyuma yaho perezida Felix Tshisekedi atangarije ku munsi wa gatandatu ko ari we agiye gufata mu minwe utwigoro twose two gutuza ikiza ca Ebola kimaze ikiringo cy'umwaka cadutse mu buseruko bwa Kongo kandi kimaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga igihumbi n'amajana atandatu twabwiye kandi ku mukuru w'urwego rujejwe gutohoza ivyaha mu gihugu ca Kenya yatangaje ko umushikiranganji ajejwe ikigega yahagaritswe kubera ivyaha vya ruswa n'ibiturire yagirizwa ivyo vyaha vyerekeye isosiyete yahaye uburenganzira bwo kubaka ingomero z'umuyagankuba mu burengero bw'igihugu ca Kenya n'umushikizamanza mukuru Ndoridi na haji yagirije rotishe hamwe n'abandi bakozi ba leta mirongo irindwi ko bahaye isosiyete mu gihugu cy'ubutaliyano cmcd ravena amakontra mu buryo buteye kubiri n'amategeko haji yavuze ko amategeko arenga arenga amakontra agenga amakontra nk'ayo yahonyanzwe mu ntumbero yo korohereza iyo sosiyete mu gihugu cy'ubutaliyano ngo naho yariko irahomba muri ico gihugu tubabwiye kandi ko igihugu ca iran gisa n'ikibandanya gutera uhagarara hamwe no gusota ibihugu byo mu rengero nyuma yaho uyu munsi kwa mbere gitangaje ko cyafashe abanyamerika cumi n'indwi bajejwe gusuma urusaku n'iperereza kikanacira bamwe muri bo urubanza rwo kwicwa ibirego leta zunze ubumwe za amerika zihakana amakuru yatangajwe n'ubushikiranganji bw'igihugu cya irani bujejwe iperereza avuga ko abo banyamerika bafashwe mu mwaka uheze bari bamaze igihe batorokanya amakuru yerekeye ibibanza bikomakomeye birimo ibibanza bya gisirikare hamwe n'amahinguriro y'ibirwanya ibirwanisho nyanganda amakuru bavuga ko yaragenewe ibiro by'inyamiramabi bya leta zunze ubumwe za amerika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump uyu munsi kuwa mbere yanditse kuri twitter avuga ko ayo makuru ari ibinyoma
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu rero nahaye amakuru yacu ahumurije tubashimiye cyane ko mwayateze amatwi mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika maze umugoroba mwiza murakarama